بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، barumsi keenna kala maffa'a waa'ee dhaamsa eh, guddina ilmaaniitiin keessatti eegaa haala gaarii ilma keenna barsiifnee haala hamarraa isaan fageessineen booda wanni nu barbaachisu akka haala gaarii isaan barsiifne san nu ifiitti hojjannu jechoota gaggaarii qofatti akka dhimma baanu jecha hamaamaa jecha durrii'ee jecha lallaafaa jecha babbadaa jecha kara'aa akka ilma keennan barsiifne jecha kabaja'aa ka arrabni keessa hin jirre ka tuffiin keessa hin jirre ka riqoon keessa hin jirre jecha babbareedaa jecha kabaja'aa ilma keenna haa barsiifnu eegasii ammoo jiruu isaaniitiif rabbii guddaa walitti hiine waan inni illeen irraa fayyadu to imaanni isalleen ilma- ilmallee itti fayyadu itti fayyadamu haa barsiifnu yoo inni waan gaarii tokko hojjate maashaa allah haa jennu yoo inni waan nama ajabsiisu takka isa wajjiinuu garre subhaanallah allahu akbar haa jennu fakkeenyaaf yoo inni ammoo waan gaarii tokko hojjate baarakallahu fiika rabbi sirraa haa jaalatu waan guddoo hoj- gaarii hojjate rabbi sirraa haa jaalatu galatoomi haa jennu kanaaf waan kana fakkaatu jecha gaarii ilma keenya haa barsiifnu jecha hamarraa ilma keenya haa fageessinu sammuu isaaniitti wama nu hojjannu kana barreeffama yoo jecha hamaamaa arraba jecha hamaamaa babbada namni waliin arrabsu ka durriyyee waliin arrabsitu jecha kana hundarraa ilma keenya fageessine heger ilma keenya dikshineerii isaa keessan jiru beekaa jechi kun itti dhimma bahuu hin dandayu kanaafuu duuba akka hin laafne waan kanaatti haa jabaanne ilma keenya waan gaarii barsiifne hamtuurraa haa fageessinu dhaamsi biroo ilma keenya qur'aana rabbii haa barsiifnu diqqeennan qur'aana rabbii haa barsiifnu diqqeennan qur'aana rabbii biratti eh, qaraanee haa nu caqasu waan qara'amu kana kumbuutara irra keenne rikoola irra keenne waan qara'amu kana sagalee qur'aanaa irra keenne haa caqasu gurrasatti haa buutu gurrasaa haa seentu qalbii isaa haa seentu eeginni barate ammoo qur'aana haa barsiifnu eeginni jabaate qur'aana haa barsiifnu jecha hedduu baratu irra qur'aana hedduu baratu irra caalu ijoollee baay'ee gartan amma waan baay'ee dhaabatee haasa'uu dandeettu qur'aana hin beekne maalimmaan barsiifne yoo jedhan sila hin geenye diqqaasin hin jedhan jechoota baay'ee san haga baratu qur'aana sila qaata fixiyyu xumuree jira sila qur'aana jechuudha kanaafuu ilma keenya qur'aana haa barsiifnu takkittiin qur'aana hunda barsiifnaa miti aayata aayataan yoo guyyaarraa mana kana keessatti aayaanni tokko baratame hundi hundi manaa wajjiin barate osoo hin rafne dura aayata tokko baratanii namuu matatti qabate aayata kana namuu walii caqasanii rafanii ganama subis aayata eda haffatansa yoo walii caqasanii bifa kanaa yoo oofan kasaaraan qabdanii beeka tarkaanfii guddoo fuulduratti fuutanii beeka ilmi keenya tikfamuu qabaa ka nama tiksu rabbii rabbiin guddaan waan ifiin tiksinu zikrii rabbiin guddaan nuu kenne adkaara rabbiin ifiin tiksaa nuun jedhe saniin haaf tiksinu ayata rabbiin ifiin tiksaa nuun jedhe ijoollee tanatti haa qaraanuu yeroo hundayyuu azkaara rasuuli rabbii ifiin tiksaa nuun jedhe tika saniin ilmaan keenna haa tiksinu ilmaan keenna haa tiksinu guddifni waan mararra gudda'a guddinna afaaniitii miti guddinna huji'iitii beeki barumsi barumsa hundaa olii barumsa hujiidhaan ilmaan keeti barsiifte waan gaarii tokko biratti dubbattee biratti hojjattee hujii tante yoo arge santu barumsa santu irra jabaa barumsa afaaniin akkana dubbadhu akkana hojjadhu jechuurra waan gaarii ati biratti dubbatte isaan dubbatte waan gaarii biratti hojjetuttu irra gaarii fakkeenyaaf dhugaa dharti mana kana keessa jiraatuu dhabaatu warra lamaan wal qabu haadha manaatiif abbaa manaa jidduu dharti jiraattuu dhabaatu telefoona ummata isiniin dubbatu ka alarraa isinii bilbilu kana keessa dharti jiraatuu dhabaatu bakka kana rakkoon guddoon jirtiif irraa eegaa ijoolleen isin caqasanii wanni isin dubbattaniin nama telefoona isiniin erge saniin dubbattaniin hundi waan dhugaa tokko ta'u jiruu teessan guutumatti wanni dharaa takka illeen keessa hin jiraatin dhugaa malee ilmi dhugaa barata jiruu teessan keessa istiqaamaan jiraatu gad dhaabatuun amantii tanarratti dhugumaan amantii islaamaa fudhatu yeroo ijoolleen mana jirtu nama gaariif godhanii yeroo ijoolleen rafanii deema bahaniin ijoolleen mana hirribaa seenan waan birarra kaayatanii gaafa daawwatan muuziqarra kaayanii gaafa caqasan ijoollee yoo tasa hirribaa kaatee caqafte dhageette yookan dhufteetu isin garte haala sanirratti beekaa dalleen isin duraan ijaartan martuu diigatee beeka wal amanuun hin hafne egasii maal wanni isin jettanii ifoonni sun hojjettanii wal dhabde dhugaa dubbadhu jettee ni yoo kijibde dhugaa dubbadhu jettee barsiifte ifii ammoo kijibde ilma sanittuu kijibdu nama birattuu kijibdu kijiba san yoo ilmi kan kee arge dalleennit ijaarte diigatee beeki hujiidhaan ilma keenna waan gaarii barsiisuun dirqama nurra jirurraa tokko dhufnee mana keessatti salaatuun saniifuu rasuulli salaata sunnaa mana keessatti sagaltanii mana salaatu irra ajrii qaba jedha rabbi biratti maal akka ilmaan keessan arganiif salaata ilmaan duratti salaatu yoo haalaan xixiqqoo tahan isaan salaatuu hin dandeenye yoo ammoo ol ka'anii salaatuu waan danda'an taate qulqulleessanii wadda'achiisanii ka danda'amu kan dadhabnillee rakkoon hin jiru ka'anii wal moggaa dhaabatanii akkasitti afatanii bareechisanii waliin salaatu ilmi kan kee haa argu akkam salaatanii salaata san hujiidhaan haa baratu afaan itti himuu miti sila afaan hin geenne ilmi kan kee obsa sirraa haa argu waan hamtuu tokko yoo inni hojjete loltee gubattee lafa nyaattee iyyitee arrabsitee abaarte obsan qabdu maal obsaree innillee yeroo namni tokko isa miidha akkasuma xiyya innillee yeroo sitti diqqu si dallan akkasuma si xiyya maal si itti iyya yoo ammoo ati obsa qabaatte isaa waan ilma kan kee waan gaarii waan hamtuu hojjetee garte waan silaa nama dallansiisu dallansuu wantee garuma keessatti qabatte ilumaan teettee yoo laalte kofla dhiifte ilaan teettee yoo laalte dhaamsa baay'ee erga laalchi ati ilaaltu sun dhaamsa baay'eef keessaa qaba hin dallanne immoo ifumaan ilmi kun ifin murteessa akka hamtuu hojjete akka hamtuun sun si jibbisiifte garuu waan hamtuu tokkollee hin dubbannetin yeroo dallansuu qabdu san takkallee afaan kan kee tiksi harka kan keetillee tiksi waan hamtuurra ga'uun mala biyya kanatti yoo dhooftee nafa ilma kan keetirra rakkoo tokko mul rakkoo mul'atamu tokko yoo keette rakkoo gurguddoon fi lakkabsiiftee beeku seeran ilmi nafni isaa tuqamuu hin qabu ati ana dhale jette waan hamtuu inni hojjateef yeroo dallante san adaba yoo jette rakkoorra ga'uun hin malaa beeku kanaafuu yeroo san hin socho'in dallanteemi ilumaan laali hin kofliniin in haasayiniin in iyyin in arrabsin in abaarin ilumaan laali sun gorsa guddaa jechuu gorsa haalan guddaati ilumaan gorsita eger ilmi kan keetis yeroo ati itti dallante yeroo ati warraa balleessi yeroo ati isa miite si obsuu danda'a yeroo namni biraa obboleessi isaa obboleettiin isaa isa miites obsuufii danda'a akkasuma keessummaa qeebalu sirra haa bartu ilmaan kee yeroo nama dhufna si bira dhufna namni jedhe gammachuun abalu nu bira dhufa gammachuu baay'ee nu dhagahama badii nutti haa buutu maal godhan nu bira dhufa mashkuula nu godhan hin dandeenyu yoo amma qalbii hanteetiif haasawa hamaa inni dhagahe innis keessummaan jaalatu ilmi kan kee hege akka isaan keessummaa jaalataniif jecha ati waan gaarii dubbatu akka gaariitti yoo isaan dhufanis akka gaarii kabaje akka gaarii dhiheessu tana sirraa baratu haadha fi abbaa kan keetii qajeelu qajeeluma keessan isinirraa barata fira keessanii fi eela keessan kabaju kabajaa firaa barata innillee wanni waan kana achitti hafe guddoon tokko guddinna ilmaatiin keessatti faallaa ifirraa eegu waan lama ta wal diigaa ifirraa eegi jabaadhu waan wal diigaa ifirraa eegi yoo ilma kan kee dhugaa dubbadhu jetteenii dhara dubbatte yoo muuziqaan caqasin jetteenii caqafte yoo isa wira qulla'aan laalin jettee daaw'atte yoo waan tokko isa ammartee ifii kaatee lakkifte badii guguddaa guddinne ilmaatiin keessatti hojjattee beeki guddinne ilmaatiin keessa badii guguddaa hojjette faallaa jechuu kun amma dubbii tan teetiif hujii tan teettu faallaa walitti ta'e akkasuma gaa xabi'aa jiruutiin keessallee yoo inni waan tokko balleessee isii waan takka balleessitee hin taltante itti dallante lolteeni rifachiiftee isiin bootte boottee galdaatee ma- mana hirriibee fi seentee mana fitiite dhaqxee shulattee mana raabaneetten haadha kiyyaan raaban ilma kiyyaan raaban si jaaladha kootu kootu hoomaa homa takka dhiifama dhiifama jette mataa qaqqabde badii badii gugurdaa hojjattee beek eegasii wanni itti qajeelchuu hin deemtu hin jirtu atuu eegasii sirraawuu qabda ilma kana sirreessuuf yookaan yoo haati waan tokko itti himtee abbaan faallaa san itti hime abbaan waan tokko itti himee haati faallaa kanaa itti himte ilmi badee beeki wal faallessuun warri lamaan hujiin lamaan jechi lamaan jiruun lamaan wal faallessuun barbaachisu wanni martuu karuma tokko irra deemu wanni inni dhagayuuf ta inni arguuf ta isatti hojjetamu hundiyyuu takkuma ta'u bifa saniin ilma waan gaarii irra guddisuu dandeenya ilma kan kee ballama guutuu barsiis waan hagana irraa haga hagana akka barreessitu jetteen ballama san guutuudhaaf akka inni taa'ee barreessu kanarraa haga kana akka dubbiftu jetteen ballama san guutuuf akka inni taa'ee dhugaan hojjetu ilatan ta'e ofirraa laalee haga ta'e achi jirtu hojjetee yeroo ati biraa deemte akkanni waan biratti hin seene ballaman qabu jechuu sun sanoo akkamiin barsiifta gama tokko ballamni kun waan rabbii tahu barsiiftee itti himtee murtii ballamaa himtee fi yoo ballama inni guute ajirii inni rabbi biraa qabu barsiiftee faallaa kanaa atis ifirraa eegta irri guddoo ballama diiguun gara haadhaaf abbaatiin eegalama yeroo ilma waan akkanaa sii bitee dhaniini hin binneef yeroo akkanaa ala si baafa walii hin deemna bakka kana akkana bakka bashannanaa si geessa jedhanii hin geessine ballama irraa fuudhan kana yoo guutuu baatan innis isiinis ilmaan kan kee ballama sirraa fuudhan hin guutanii beeka isaanis ballama gaa diqqichuma barumsaa kanarraa jala qabi kama taa'i waan kana hojjedhu jettuun irraa jala qabi haga guddaa biratti ballama sirraa fuudhan hin guutan ilmi hange maal ballama diiguu eenyu barsiisere sittu barsiise yoo ballama tokko ilma kan keetirraa fuute baaskila tokko sii bita wayaa tokko sii bitoo waan akkanaati hojjetti waan san inni hojjannaan isiin hojjannaan akka jette saniin guutuu qabdaa beeki yoo si aanjawuu hanqatte yeroo sanitti bor yeroo akkanaa bakka akkanaa si geessa jetteen ilmi hin irraanfatu torbaan dhufu yeroo akkanaa bakka akkanaa akkanaa si geessaa jetteen inni irraanfatu inni sun isaa waan guddoo yeroo torbaan geette yoo waan kanarraa mashguula taatee dhaquu kan dandeenye taate kabajaadhaan taa'ii wajjiin rakkoo san ibsii fi dhiifama gaafadhu osoo yeroo hin geenne dura dhiifama gaafadhu bifa kana innillee innis yeroo yeroo waan atitti hojjedhu jetteen hojjetuu dadhabe tahi jettee yoo tahuu dadhabe akkasi dhufee dhihan- dhiifama si gaafata waan ilma balleessaa hundayyuu mana keenyarraa haa fageessinu yoo manni keenna gola shayxanaa ta'e ilmi keenyas shayxaanuma tahaa beeka yoo ammoo gola iimaanaa tahe ilmi keenna mu'minuma tahaa tana jabaadha obbolowan rabbii wanni rabbiin guddaan jibbe takkalleen akka mana san keessa hin jirre wanni rabbiin jibbu ta haraamaa akka mana san keessatti hin argamne muuziqarraa jala qabi sawwira qullaarraa jala qabi suura qullaarraa eegasii suuraa kaan itti aansi wanni rabbiin guddaan jibbu jecha hamaaman wanni hamtuun hamtuun hojjetamtu hamtuun dubbatamtu tokkolleen akka mana san keessatti hin argamne manni mana qulqulluu maleykan rabbiitiif way khayrii malee wanni biraa keessa hin jirre ta du'aayin mana san keessatti kadhatan qeebalamtu ta guddifni mana san keessatti guddisan barakaa godhatu mana keenna haa goonu dura eega mana keenna xuriirraa qulqulleessine wan namni isa keessatti guddatus qulqulluu tahee gabbaha ummatatti yoo manni keenna xurii tahe hoo mana xurii keessatti ilmaan qabannee guddifnee ilma qulqulluu gabbahuu barbaanna jiruun isaa hunduu xuriidha maa akkamiin ka- maaltu qulqulleessare waan malaatiin qulqulluu tahee gabbahuun isaa waan malaatii miti kanaafuu tanatti jabaatuu qabna haalaan waan hamtuu hundayyuu ofirraa fageessine yoo waan hamaamtuu tana hundayyuu ofirraa fageessine waan hamaamtuu san keessa chanaalli televizhiinaa hedduun jiraatun mala waan kana hundayyuu ofirraa fageessite waan bakka bu'aa biraa ta kheyrii ta rabbi jaalatu fiduu qabda waan tokko ka ijoolleen itti hajamtu fakkeennaaf ta ammoo rabbiin guddaan jibbu yoo jiraatte bakka waan kana manaa baafte waan biraa ta kheyrii fidi karaa kompiutaraatiin ta'uu karaa viidiyoo biraatiinuu ta'uu waan hojjetan ta'uu waan daawwatan ta'uu waan waan bakka san guutu ta biraa fidi akka waan dhabe san ka ati manaa baafte san ilmi kan kee bahee ganda ollatti hin barbaanne waan san yoo ati waan kun haraamaa manaa baasa jettee manaa baafte ilmi kan kee haraam ati manaa baafte san mana ollatti barbaadate kasaaraa gugurdaa yoos kasaartee beekate ilmi harkaa si bahee beeki waan ilma jallisaa hundayyuu irraa tiksuun nurra jirti waan shahwaa ilmaa jallisa irraa tiksuun sawwira suuraa hamaama akka inni hin daawwanne akka inni viidiyoo hamtuu hin daawwanne akka inni kitaaba waan hamtuu irraa dubbisu hin dubbifne karaa kanaan isa tiksuun nurra jirti akka inni wallee hamaamtu wallee wallee hin caqafne kana taasisuun nurra jirti ilma keenya jajjabeessu jabeennan keessarraa tokko ilmi qulqulluu bareedaa haa ta'u ammoo if bareechisuun keessatti qiyaasa dabruun barbaachisu beeka akka dubartii cidha yaamanitti sa'a lama dhaabateetuma filataa oolu sa'a lama wama dibata'aatuma oolu uffata'aatuma oolu hin barbaachisu qulqullu wanni martuu bareeddu qulqullinna hagasiin booda qiyaasa dabruu san keessatti sanirraa tiksuun sirri jira if bareechisuun keessatti qiyaasa dabruun gaarii miti akkasuma kaafira fakkaatuun gaarii miti uffataan keessatti akka kaafiraa uffatuun dubbiin keessatti akka kaafiraa deemsan keessatti waan kana hundaanuu keessatti kaafira fakkaatuun gaarii miti ilma keenya ilma jajjaba hujii jaalatu barumsa jaalatu jajjaba hin dadhabne halkan hirribaa kaasuu dandeettu ta'u halkanin hirribaa kaasuu ilma obboroo osoo salaanni fajri hin geenne dura ilma kan kee cinaa sa'aa odoo salaanni fajri hin geenne akka kaatanii hundi keessan wadda'attanii harka ka salaattanii raka'ata lama harka keessan ol fuutanii rabbii guddaa waliin kadhattan hundi keessan akka rabbiin isin tiksu akka rabbiin isin qajeelchu akka rabbiin karaa haqarra isin kaayu akka rabbiin hamtuu hundaa rabbi isinirraa tiksu tika rabbii keessa jiraadha rabbi ifii gaafatu tika rabbi halkaniin akkasi kaasuun jabeenna barbaachifti duuba jabeenna barbaachifti jabeenni sun eessarraa dhufa haftoo hundarraa tiksi ilma kan kee haftoorraa tikfamu haftoo maal dhihana haftoo dhihana haftoo jecha haftoo hirriiba haftoo nama maalitti fedha kana haftoo dhihanaa jechuun waan garaan isaatti hajamu malee achii ol akka inni hin nyaanne dhugaatirraa haga itti hajamu malee akka inni achirra hin dabarsine jecharraa katti hajaman malee akka inni hin haasofne bilaasha hirriiba hagatti hajamanii ol akka hin rafne nama haftoo namarraa eegi nama inni wajjiin deemu wajjiin taphatu wajjiin jiraatuu barbaachisu malee kan barbaachifne waliin akka inni hin deemu haftoo sun yoo haftoo san hundarraa tiksite ilma kan kee nama jiraata haa beeki nama hafaan ta'u jiraata yoo haftoo hundatti lakkifte jirurraa hambiftee beeki ilma kan kee hafe haftootti kennitee hambifte ilma kan kee hedduu nyaannan hedduu dhugu hedduu dhugnaan hedduu rafu hedduu rafnaan hedduu kasaaru yoom waa barata yoom jabaata kasaaru rabbi irraa fagaatu masjida barsiis ilma kan kee diqqeennan harka qabadhu masjidaan dhaqi If jalaan deemi if moggaa teechis masjida dhaqee inni salaatuudhaaf badhaasa qopheessi yoo dhaqxee masjida guyyaa haganaa salaatte adabaan akka ummanni taa'u teette osoon kofalle osoon taphanne osoon iyyine osoon sochoone qajeela salaatte badhaasa akkanaa qabda qopheessiif wanni sirrii gaarii maal taate qopheessituuf badhaafni ammoo guddoo nama adabaa beeki salaata ilma kan kee barsiisi in jabaataa itti jabaadhuu irratti obsi dadhabe jettee hin dhiisinii ittuma deddeebisi rabbiin maal jedhe suuratu xaahaa keessatti wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayhaa lanas'aluka rizqan نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إلى رب سبحانه وتعالى ilmaan kan keetiif warra kan kee salaata amarii irratti obsi jedhe dubbiin in jabaatti ambana salaata ijoollee ka'aa salaata amiti tokko tokkoon faana buute akka inni wadda'ate laalte akkaataa inni salaatu laalte masjida dhaqe moo dhaqnee quba qabaatte faana buutee tokko tokkoon toohatuun hujii diqqoo miti sanuu yoo isaan diqqoo guguddatan hujiin haalumaan jabaatti dadhabdee akkan dhiifne rabbiin wasxabir caleehaa jala kaa'e rabbiin irratti obsaa jedhe dubbiin sun dubbii taphaatii miti itti obsaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala obsuu qabna san irratti fedhii ilma keennaa qormaata goonee beeknuu nurra jira ilmi kun maal barbaada maal fedha maal jaalata barumsaan keessatti jiru'uun keessatti fedhii isaa qoratu nurra jira waan fedhii isaa san gabbisu guddisu mana keessa qopheessuufi qabna yoo inni waa'ee barumsaa keessaa waan tokko hojiin hojjetamu jaalate waan waan meeshaa waan sanii barbaachisu naannoo mana hirriba isaa keessatti qopheessif waan waan sanirraa barreeffame qopheessif Ak- akka inni yeroo hundaa argu yeroo hundaa dubbisu webe intarneetii waan sanirraa barreeffame hedduu barbaadi linkii godhi qopheessif mana keessatti akka inni waan kana baay'ee argu baay'ee dubbisu baay'ee eeginni waan kana jaalataa beekte waan waan gaarii taate waan sanirratti jabeessi ilma kan kee waan ati ifii feetu san haa baratee sagantaa kanaan haa eebbifamuu miti waan inni fedhu tama inni fedhu saniin milkaawaa beek inni tarabbiin isaa uume ta inni fedhu sanii sanuma karaa laaffisii fi akka inni itti gayuuf ilma kee taasisi ta ati ifii feetu mee booduma kaayadhu sansi ta'i fiifeetu san ati deemi baradhu ilmatti hin dirqini yoo doktora ta'u atummaan barbaadde ati ka'ii jala qabii baradhu ilmi ammoo waan biraa barbaada ta inni barbaadu san yoo isii waan rabbi jaalatu taate sanirratti jabeessi akka inni itti gayu godhi ilma jagnummaa ifitti quufu qalbii isaa keessatti uumu faarsi ilma kan kee hagam takka inni kabajaa qaba hagam takka nama sammuu qabu hagam takka dandeettii qaba dandeettiin isaa sun fuuldura hagam takka ol kaasuu dandeettii akka ilmi kan kee kun ifitti quufu tokko taasis kabaja awwaan ifi fedhe dubbachuu danda'u yaada fi ibsachuu danda'u yaada fi sanirra gadhaabatee sababaa yaada kan ibseefillee himuu danda'u tokko godhi nama jiraa tokko godhi ilma kan kee nama dadhabaa yaada namaa fudhatu kai waan namni jedhan hunda jala deemuu miti nama yaada ifii gadhaabatee ibsuu danda'u tokko ilma kan kee taasisa maal yoo takka nama akkas jaba'aa ta'e dafee hin badu namni badii hunduu bubbeen badii itti bubbifta'ee fi gara bubbeen bubbiffisan hin jallatu nama gadhaabataa ta'a ilmaan kankeetiin mari'adhu kabaji ilmaan kankee mari'adhuun walitti qabi yoo hedduu taan teechisi mari'adhuun waan dalagamuu hedduu hundayyuu ilmaan keetiin mari'adhu keessattuu waan jiruu manaatiif jiruu teessan fedhaa qaba makiinaan keenya kun dulloomee jira kanumaan deemman namoo ka biraa bitanna yoo ka biraa bitannu taate gatiin haganarraa hagana nu barbaachisa mallaqa salamoo ammatti hin qabnu yookaan hin qabna bifa kana maal taana wal mari'atu yaada kennatu namni hundu yoo makiinaa taate immoo makiinaa akkam feetanii maaliif san feetanii bifa hoo immoo bifa kam feetanii namuu wal mari'atu yoo meeshaa manaa jijjiiruu barbaadde meeshaan manaa kun dulloomee jira kun bifa kana ta'e ka akkam bitanna maal goona bifa kami maal haa taanu yoomitti yoo ammoo imaltaa boqonnaa gar deemuu barbaaddan boqonnaa nu barbaachisa waggaa kana ee yoomitti nu barbaachisa wal mari'atu biyya kam nu barbaachisa wal mari'atu ilma kan kee akka inni taa'ee si caqase yeroo ati dubbatteerraa baate taraan isaa geette dubbii gadhaabattuu sirna qabdu jabduu takka inni dubbachuu danda'u yaada fi ibsachuu danda'u yaada kana maaliif kennitellee gaafatta sababaan hoo maal sababaan tana tana san sanif nama jira akkasii taasisi ilma kan kee waan isa ilaalchisus atummaan kaatee bittee ittiin kennin yoo an badhaasa tokko tokko taate malee wayaa isa isa wajjiin deemtanii magaalaa dhaqxanii naannoo wayaa dhaqxanii wayaa hagana bahiin isii haganarraa haga hagana si bituu barbaada barbaadadhu haa deeme barbaadatu inni haa deeme barbaadatu isiin ati wanni gubbarratti ilaaltu wanni waan rabbi jaalatu tahuu murtii amantii islaamaa keessaa akka dubbiin hin baane ma qofaa achitti ilaali sanuma laalatin yoo wanni waan rabbiin guddaan jaalatu taate innis waan kana barbaade tama inni barbaade tama isiin barbaadde san qopheessif ta biraa fida jettee itti hin rakkatini yoo ati bifa takka jaalatte intaltanteetu immoo bifa biraa jaalatte tam isiin jaalatte san fuudhif tanteetii miti ta ati jaalatte san ifii fudhadhu ati bilisummaan ilmi namaa diqqaa ta'e guddatee bilisummatti hajama waan bilisummaan tun huduuda shari'aa keessaan bahiniin bilisummaa kennuufii qabda ilma hankeeti filannoota waan ifiitiin keessatti maal nyaata maal uffata maal hojjata haga tokko bilisummaa kennii fi sanirra xammoo waan gaarii ibsiif ilma kan kee dirqamarra kaayi dirqama jiruu manarra dirqama haga tokko ilma kan keetirra kaayi waa'ee waan haga tokko inni akka quba qabaatu isiin akka quba qabaattu mana keessa seente wanni akkanaa wanni akkanaa dhihanni dhume mun jira dhihana manaa kana keessaa maaltu dhume maal barbaachisa maaltu jira akka ilma kee quba qabaatu adda gargar kenniif moo yoo isaan hedduu ta'an hujii gargar kenniif namuu hujii fi san dhaqee laale galgala yeroo iskuulaa dhufe osoo hin rafne dura sakattaa godhee waan na laalchisu waa hagamtu jira waa hagamtu dhume waan dhume san barreessee akka bor wanni kun barbaadamu akka inni taasisu waan isa laalchisu yoo inni yeroo qabaate ammoo yeroo meeshaa isa laalchisu san bituuf deemtu yoo fakkeenyaaf ilma kan keetirraa tokko shukkaara aanani buddeenaa hani kun isa laalchise waan kanarraa yoo lama dhume gabaa akka inni sii galchu aanan dhumanii jirin shukkaarris dhumee jira waa lamaan kana galmeessite yoo danda'e boritti yeroo inni yeroo qabutti waliin deemtanii waliin akka bitan innummaan bitu ati walumaan deemte haa diqqaa ta'u waggaa afur jiraate shan jiraate jaha jiraate kudhan kudhan jiraate innu nama guddaa jechuun dirqama tokko irra kaa'e ilma kan kee akka dirqama inni baadhachuu danda'u ka yoo bor isin lachuu biraa duutan tokkoon keessan biraa du'e inni of qarqaaruu danda'u nama birallee qarqaaruu danda'u boloon ofis qarqaaruu danda'u taasisi ilma kan kee bahis barsiis ilma kan kee akkamin waa baasanii akkamin waa bitanii akkamin waa hojjetanii barsiis mallaqni baankii bu'a kan hojjedhu bifa kanaan laalanii kooda kanaan laalanii bifa kanaan laalanii baasanii ammoo bifa kanaan gabaafatanii haga itti hajaman baafatanii bifa kanaan waa bitatanii waan hundayyuu akka ilmi kan kee jiruu baratu taasis rabbiin guddaan jiruu teenan waa qajeelchu rabbiin guddaan ilma keenna karaa haqaarra rabbi nu haa kaayu rabbiin guddaan nu haa tiksu hamtuu mararraa rabbi nagaa nu haa baasu rabbiin gaarii nu haa laafisee nurraa haa qeebalu rabbiin guddaan eh, nu- nu jaalatee rabbiin guddaan hujii teenan nu haa jaalatu rabbiin guddaan nurraa haa jaalatu rabbiin guddaan hojii nu dalagaa dubbisan hundaa rabbi nurraa haa qeebalu Eh, kanaafu hagagaa inshaa allah barumsa itti aanu keessatti haga wal geennu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh